Iyi ni radiyo ijwi ry'Amerika iradiyo ijwi ry'Amerika isamiraniye i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mwaramutse inshuti zacu mu Rwanda mutwumvira kuri FM ijana na kane n'ibice bitatu Kigali na FM mirongo icyenda na gatatu n'ibice bitatu i Karongi Burundi ni ku mirongo migufi metero mirongo irindwi na zitanu mirongo itatu n'imwe na mirongo ine n'imwe muri Uganda mutwumvira kuri Voice of Muhabura kuri FM mirongo umunani n'umunani n'ibice icyenda ikisoro ikaze mu makuru yo muri iki gitondo mugiye gushikirizwa nanje Fidel Niyongabo sentare nkuru ifite icyicaro cayo i Kigali mu Rwanda yarafashe ingingo yo gushumbusha abanyagihugu bahoze baba muri sekiteri ya Remera mu bigwati vya Kangondo na k'ibiraro ntabwo nyizwe ngewe n'ibyo urukiko rwanzuye niba ari twajurira twajurira kuko amafaranga batubariye nta kintu yatumarira ntabwo nari kuvuga ngo hoya cyane cyane ko umucamanza we avuga ati ngewe icyo nkoze nsomye urubanza nk'uko yarutumwe nta kindi nge nakona nakongeraho ubu rero sinzi nyuma yaho niba tuzabyakira cyangwa tuzakomeza abo ni bamwe mu banyagihugu bahoze baba mu bigwati vya Kangondo na Kibiraro umunyapolitiki atavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda Madame Ingabire Victoire Muhoza yitwariye leta y'ico gihugu muri sentare y'ishirahamwe rya Afurika y'ubuseruko uyu munsi itariki ya mbere y'ukwezi kwa gatanu wahariwe abakozi n'akazi ku isi turababwira amavuko yawo mu kiganiro Amerikana aya makuru hamwe n'ayandi tubafitiye ni mu kanya gatoyi cyane ntimuje kure Reka duhere ku makuru yo hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugiye gushikizwa na mugenzi wacu Geoffrey Mutagoma.
Ubwongereza bwohereje mu Rwanda umuntu wa mbere waje muri icyo gihugu asaba ubuhungiro nk'uko byemezwa n'ibinyamakuru byandikirwa muri icyo gihugu The Sun na Financial Times. Mu cyumweru gishize nibwo leta y'Ubwongereza yemeje itegeko ritavugwagaho rumwe ryemerera icyo gihugu kohereza mu Rwanda bimukira baza mu buryo butemewe n'amategeko. uwo mugabo wavuye mu bwongereza kuwa mbere yemeye ku bushake bwe kujya mu rwanda nyuma y'uko ubwongereza bumwenya ubuhungiro nk'uko byemezwa n'itangazamakuru ryo mu bwongereza n'ibiro ntaramakuru by'ubufaransa afp ikinyamakuru le monde nacyo cyandikirwa mu bufaransa cyatangaje ko uyu muntu ukomoka muri kimwe mu bihugu bya afurika yuriye indege y'ubucuruzi iva mu bwongereza yerekeza mu rwanda le monde ivuga ko mu rwego rwo kuba yaremeye ku bushake kujya mu rwanda azahabwa amadolari y'amerika ibihumbi bitatu na magana arindwi ni ukuvuga akaba ka miliyoni enye uyavunje mu manyarwanda gusa aya makuru ntaremezwa n'inzego z'ubutegetsi zo mu bwongereza minisitiri w'intebe w'ubwongereza rishi sunak yari yatangaje ko indege za mbere zitwaye mu rwanda abasaba guhungira mu bwongereza zizatangira guhaguruka mu kwezi kwa karindwi uyu mwaka urukiko mpuzamahanga rw'ubutabera rwanze ubusabe bwa nikaragwa yashakaga ko ubudage buhagarika imfashanyo ya gisirikare bugenera igihugu cya israeli abacamanza banzuye ko ibyangombwa bisabwa kugira ngo urukiko rutange iryo tegeko bituzuye perezida w'urukiko kuwa kabiri yafunguye iburanisha rigamije gusuzuma niba kuba ubudage bw'isirayeli imfashanyo ya gisirikare mu ntambara rwana mu ntara ya gaza byatuma bufatwa nk'umufatanyacyaha muri jenoside nikaragwa yari yashinje ubudage kwica amasezerano y'umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo ine n'umunani arebana no gukumira no kurwanya jenoside ku isi ivuga ko bwohereza intwaro muri isirayeli urukiko rwamaze iminsi ibiri rusuzuma icyo kibazo ambasaderi wa nikaragwa mu buholandi carlos jose awelo gomez yabwiye urukiko ko ubudage bwananiwe kubahiriza uruhare rwabwo mu gukumira jenoside no kubahiriza amasezerano mpuzamahanga yo kurengera ikiremwamuntu ubudage buzwiho gushyigikira israel kuva kera bwo bwavuze ko kuva tariki ya karindwi z'ukwezi kwa cumi umwaka ushize ari nk'aho nta ntwaro bwari bwohereza muri israel israel ntabwo iri muri uru rubanza ariko ihakana ibivugwa ko ikora jenoside ikemeza ko yirwanaho nyuma y'igitero cyariguye gitumo kigabwe n'abarwanyi ba hamas umwaka ushize muri leta zunze ubumwe za amerika minisiteri y'ubutabera ejo kuwa kabiri yateye intambwe yo koroshya imikoreshereze y'urumogi mu gihugu ntifatwe nk'icyaha gikomeye nk'uko bitangazwa n'isoko ibikurikiranira hafi biramutse byemejwe nk'uko biteganyijwe bwaba ari ubwa mbere ubutegetsi bwa amerika bukoze ivugurura rikomeye ku mikoreshereze y'urumogi mu myaka mirongo ine ishize ayo makuru akimenyekana imigabane y'ibigo bicuruza urumogi yahise izamuka kugera kuri makumyabiri ku ijana minisiteri y'ubutabera ariyo ishinzwe kugena amabwiriza yerekeye imikoreshereze y'imiti yavuze ko urumogi rwashyirwa mu cyiciro cya gatatu cy'imiti ifatwa nk'iri ku rugero rwo hasi haba ku bayikoresha ku mpamvu zijyanye n'ibitekerezo cyangwa iz'umubiri bivuze ko urumogi rwaba rukuwe mu cyiciro cya mbere cy'imiti ifatwa nk'iri ku rugero rwo hejuru mu guhindura abayikoresha imbata zayo umushinga w'ubusabe uroherezwa muri perezidansi ya amerika mu biro bishinzwe igenamigambi kugira ngo wigweho hafatwe icyemezo mbere y'uko hasohoka amabwiriza kuri iyo ngingo nk'uko byemezwa n'isoko yatanze aya makuru ikigo cya leta zunze ubumwe za amerika gishinzwe imikoreshereze y'imiti ntabwo cyahise gisubiza ibiro ntaramakuru by'abongereza reuters kuri iyi nkuru yatangajwe bwa mbere n'ibiro ntaramakuru by'abanyamerika associated press ubushinwa buravuga ko imitwe y'abarwanyi batumvikana ba hamas na fata muri palestina berekanye ubushake bwa politiki bwo kwiyunga mu biganiro byabereye beijing ejo kuwa kabiri umuvugizi wa minisiteri y'ububanyi n'amahanga w'ubushinwa lin jian yatangaje ko abahagarariye iyi mitwe batumiwe n'ubushinwa kugira ngo baganire ku bibazo binyuranye kandi ibiganiro kugeza ubu bigenda neza inama ihuza iyi mitwe yombi yahamagajwe n'ubushinwa nyuma y'amezi hafi atandatu israel itangaje intambara ku mutwe wa hamas mu ntara ya gaza ni mu rwego rwo kwihimura ku gitero abarwanyi ba hamas bagabye mu majyepfo ya israel tariki indwi y'ukwezi kwa cumi umwaka ushize ubuyobozi bw'umutwe wa fata mu ntara ya cisjordania buhangayikishijwe n'uko ingabo za israel zikomeje kwiyongera muri ako gace kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na karindwi umutwe w'abarwanyi ba hamas wirukanye abarwanyi ba fata mu ntara ya gaza nyuma y'intambara hagati y'iyo mitwe yombi bari baganiriye ku ishyirwaho ry'ubutegetsi bahuriye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatandatu nyuma y'uko hamas itsinze amatora y'inzego z'ubuyobozi bw'ibanze ismael haniye wari minisitiri w'intebe wa hamas yanze gukorana na leta yemera israel mu gihe muhamud abbas wo muri fata we yashakaga amasezerano y'amahoro hamas yanze kubahiriza amasezerano bari bagiranye yo gushyiraho guverinoma y'ubumwe yanga kwemera israel ibi byatumye guverinoma y'ubumwe isenyuka hamas yigarurira intara ya gaza mwaka w'ibihumbi bibiri na karindwi kugeza ubu hamas ishaka gutsemba israel amerika n'ibihugu by'uburayi biyifata nk'umutwe w'iterabwoba mubandanya kumviriza radiyo ijwi rya amerika mu kirundi no mu kinyarwanda mushobora no kudukurikira ku rubuga rwacu rwa interineti www akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com no kuri youtube instagram na facebook voa radiyo yacu mu kanya makuru yo mu karere k'ibiyaga binini umunyapolitiki atavuga ari umwe n'ubutegetsi bw'u rwanda madamu ingabire victoire muhoza yitwariye leta y'icyo gihugu muri sentare y'ishyirahamwe rya afurika y'ubuseruko madamu victoire yagiriza leta y'u rwanda ko yanse kumusubiza uburenganzira bwiwe yituye ubutungane inyuma yaho mu kwezi guheze kwa gatatu sentare nkuru ya kigali yanse kumweza iyo iramuka imwejeje burundu byari kumuha uburenganzira bwo kwiyamamaza mu matora ya perezida ategekanijwe mu kwezi kw'indwi muri uyu mwaka umumenyeshamakuru wacu temistokle mutijima yaganiye nawe amusobanurira impamvu yatanze icyo kirego mbere n'icyizere afise ku kuba sentare y'ishyirahamwe rya afurika y'ubuseruko izomwuzuriza murakoze cyane ni ikirego twatanze kuko mu bintu byo guharanira harimo no kubaga igihugu kigendera ku mategeko birababaje ko mu gihugu cyacu dufite amategeko dufite itegeko nshinga dufite n'andi mategeko ashamiye ku gihugu itegeko nshinga ariko ugasanga amategeko atubahirizwa mu gihugu cyacu ubwo rero bimwe mu myitozo kugira ngo abayobozi bacu bige gukoresha amategeko uko ari tuyubaha uko amategeko ari ubwo rero ikirego natanze nda minsi yashize mu ko natanze ikirego mu rukiko rukuru rwa hano i kigali nsaba gukorerwaho ubusembwa ubwo busembwa kubukorerwaho byari gutuma nshobora kuzagira uruhare mu matora dufite uyu mwaka byari no gutuma nshobora kujya gusura umuryango wanjye cyane umugabo wanjye urwaye nakazi kenshi uruhushya rwo kujya kumusura ntibanyemerera kandi itegeko nshinga ingingo cumi n'umunani byerekeranye n'uburyo umuryango ugomba kubahirizwa gusigasirwa ingingo makumyabiri na gatandatu ikavuga uburyo umuntu afite uburenganzira bwo gusohoka n'ubwo ibyo kudasohoka byari muri zimwe mu byo nagomba kurikiza perezida repubulika yampaga imbabazi ariko harimo n'ingingo ivuga iti ushatse gusohoka mu gihugu ukatse uburenganzira kuri minisitiri w'ubutabera akaba yabiguha rero narabigerageje ni ukuvuga ko nagerageje gukurikiza amategeko yose ahari ibyakunze niyo mpamvu turi gukomeza gushaka uburyo inzira zose z'amategeko zishobora kumbohora nuko uburenganzira ndimo nimwa kandi ari uburenganzira bwanza n'itegeko kugira ngo ushobore kububona mwaba mwarahawe itariki mushobora kuzaburaniraho oya nk'uko twagira bajya kubabwira tugitanze uyu munsi ariko dusaba urukiko ko bagerageza kuduha byihuse igisubizo murabona hari uburyo mu rukiko n'igihe bashobora ushobora gusaba ukavuga uti kubera impamvu zihutirwa kuko dufite amatora mu kwezi kwa karindwi abantu bazarangiza kwiyandikisha cyangwa batanga abakandida mu mpera z'ukwezi kwa gatanu ubwo twasabye ngo niba bishoboka urukiko rubyihutishe kugira ngo ubwo burenganzira mbe nabuhabwa mbe nashobora kujya muri amatora agira igihe gihagije cyo kuba nanjye nakwiyandikisha nk'abakandida ariko n'uko umugabo wanjye arwaye muri iki gihe atameze neza cyane nkifuza nawe kunyaruka nkajya kumusura akareba uko ameze mwavuze yuko mwagerageje gusaba uburenganzira bwo gusohoka igihugu ngo musure umuryango mwabikoze kangahe muheruka kubikora ryari madame victoire yego muri bibiri na cumi n'icyenda nabikoze n'inshuro ebyiri mu kwezi kwa gatanu mu kwezi kwa cumi na kumwe muri bibiri na makumyabiri na makumyabiri na kabiri ndongera ndabikora ndetse n'umwaka ushize mu kwezi kwa gatanu byageze aho noneho sinandikira minisitiri w'ubutabera ahubwo nandikira perezida wa repubulika rutakambira mugeze rwose umufasha wanjye ararwaye ntabwo uruhushya nkajya kumusura ariko amabaro yose nanditse uko aranenda ntihabarwa n'imigezi isubizwa ngo nibura bakubwire bati turabyandika impamvu iyi n'iyi dore ko nta gisubizo kimwe nigeze mbona ikirego mutanze gikurikiye icyemezo cyari cyafashwe n'urukiko rwa hano mu rwanda ku busabe bw'ihanagurabusembwa mwari mwatanze mwashyikirije urukiko ni icyizere kimufite kuri ubu busabe mutanze y'uko hashobora gufatwa icyemezo cyaba kijyanye n'ibyifuzo byanyu nkurikije uko amategeko n'uko nabiganye n'abajyanama banjye by'amategeko icyemezo cya hano ntabwo cyari gikoresha amategeko kuko umucamanza wa hano yarebye gusa aravuga ati kuba hari iteka rya perezida wa repubulika ntabwo ushobora kureba itegeko mpanabyaha rigenganye no gushobora guhabwa ukorerwaho ubusembwa nyamara wajya mu itegeko nshinga ugasanga gukorerwaho ubusembwa ni umuntu wese wahawe imbabazi na perezida wa repubulika nawe afite uburenganzira bwo kuba yakorerwa ubusembwa imyaka itanu ishize ntawigeze akuraho ubwo gufungurwa by'agateganyo ntawigeze abikuraho noneho ikintu kibabaje ni uko iyo urebye iteka rya perezida wa repubulika ubwaryo rishingira ku itegeko nshinga rikanashingira no ku itegeko rijyanye n'imiburanishije y'imanza nshinjabyaha kumva rero umucamanza avuga ngo iteka rya perezida wa repubulika kandi ryashyira imbere iri tegeko kandi perezida ubwe ajya kumva imbabazi yaragendeye ku itegeko nshinga no ku itegeko rijyana n'imiburanishije y'imanza z'inshinjabyaha ntabwo ibyo bigaragara ni uko kutavuga itegeko neza uko bikwiriye kutavugisha itegeko uko icyo risobanura nicyo gituma njye nizera ko hari yahurira rukiko kuko ibyo umucamanza mu rwanda yakoze byishe ingingo ya gatandatu ya karindwi byo mu masezerano ibihugu byo mu karere k'ibiyaga bigomba kubahiriza bijyanye no kubahiriza amategeko none mukaba mufite icyizere y'uko umwanzuro wafatwa n'urukiko mu gihe wavuguruza ibyafashwe cyangwa ibyanzuwe n'urukiko rwo mu rwanda ko hari icyo byatanga u rwanda ni kimwe mu bihugu bigize akarere ka afurika y'uburasirazuba ruri muri uwo muryango kereka ntibemera kuva mu rukiko nk'uko bavuyemo igihe twajyaga kuburana mu rukiko nyafurika runeho uburenganzira bwa muntu icyo gihe ubuyobozi bw'igihugu cyacu bwageze kubuvamo nibu rero niba bazava muri urwo rukiko kubera ko nagiye kubarebamo batinya gutsindwa ntabwo mbizi ibyo nibyo twahategereza ariko icyo nizera ni uko kuri urwo rubanza rwo nizera gutsinda ryanze bikunze kuko amategeko azabubahirizwa hagerageza ko urukiko rwigenga rudafite impungenge cyangwa igitsure cya politiki yo mu rwanda nkaba nizera ko buzigenga igisubizo kikaba cyiza ikizasigara ni ukureba niba ubuyobozi bw'igihugu cyacu buzakomeza kugenda butubahiriza ibyemezo biva mu nzego z'imiryango turimo madame ingabire victoire muhoza umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u rwanda mukaba n'umukuru w'ishyaka darufa umurinzi ritaremererwa gukorera mu rwanda turabashimiye kuri uyu mwanya muhaye ijwi ry'amerika
mu rwanda sentare nkuru yategetse ko abanyagihugu bahoze baba mu bigwati bya kangondo na kibiraro biri muri sekiteri ya remera bahabwa amafaranga nk'inshumbusho y'amatungo yabo umumenyeshamakuru eric bagira ubusa yakurikiranye isomwa ry'urwo rubanza saa moya z'ijoro ku masaha ya hano mu rwanda nibwo inteko iburanisha yari yinjiye mu cyumba cy'urukiko urukiko rukuru rwabwiye abaturage ko ari ihame ko nta kibuza ko ba nyir'umutungo bahabwa ingurane mu mafaranga na cyane ko mu gutangiza umushinga wo kubimura impande zombi zemeranyaga ko hazabaho kumvikana umuturage akihitiramo ni ingingo yazamuye amarangamutima ku baturage bahita bakomera amashyi icyarimwe ari nako ababyeyi bavuza impundu uko urukiko rwasomaga ibyo rwashingiyeho mu gufata icyemezo ni nako bya byishimo byarushagaho gukendera urukiko rwavuze ko bagiranye n'umujyi wa kigali amasezerano yo guhabwa inzu nyuma bakisubiraho bagahitamo kugana inkiko nta mpamvu yatuma ayo masezerano yateshwa agaciro rwavuze ko ntaho bigaragara ko bashyizweho agahato mu gusinya ayo masezerano rwavuze ko abaturage bagiye mu nzu zubatswe n'umujyi wa kigali nta masezerano bagiranye nabo abo bagomba guhabwa ingurane mu mafaranga kimwe mu byaciye abaturage intege urukiko rwavuze ko hagomba gushingirwa ku igenagaciro ryo mu bihumbi bibiri na cumi na karindwi umucamanza yavuze ko ibiciro ku mitungo yabo bitagomba gushingira ku biri ku isoko yisunze ingingo z'amategeko umucamanza yavuze ko iyo habaye igenagaciro uruhande rw'imurwa ntiruyishimire ruyeregera mu minsi itarenze cumi n'itanu kandi ko ibyo bitabayeho ku batsinze umujyi wa kigali urukiko rwabageneye amafaranga babariwe mu bihumbi bibiri na cumi na karindwi rukongeraho atanu ku ijana y'indishyi z'ubukererwe ndetse n'atanu ku ijana y'ihungabana batejwe n'umujyi wa kigali mu baturage urukiko rwasomye mu ruhame byumvikanye ko uwahawe ingurane y'amafaranga menshi yatsindiye ari miliyoni zigera muri mirongo itatu na zirindwi z'amafaranga ni mu gihe hari n'ababariwe amafaranga atagera muri miliyoni eshanu ku mitungo yabo ntitwabonye icyemezo cyose ariko mu basomwe bakaba bakaba mu ijana bashobora kuba batagejeje muri miliyoni magana atanu z'amafaranga batsindiye ku mitungo yabo ikindi urukiko rwategetse umujyi wa kigali ni ukwishyura amagarama y'imanza kuva ku rwego rwa mbere kugera mu bujurire icyakora ntirwategetse umujyi wa kigali kwishyura igihembo cy'abanyamategeko baburaniye aba baturage byari ishavu n'agahinda ku batangiye bakoma amashyi banavuza impundu nimwibaze namwe igihe twabarirwaga idolari ryari riri ku mafaranga magana atandatu idolari ku mafaranga igihumbi magana atatu ubu ngubu iki ngira ngo hafi aho ngaho ibintu byose byarahenze ntabwo nyizwe ngewe n'ibyo urukiko rwanzuye niba nta twajurira twajurira kuko amafaranga batubariye nta kintu yatumarira uyu muturage wari mu cyiciro urukiko ruvuga ko cyasinye amasezerano yo guhabwa inzu nyuma kikajya kurega umucamanza ntacyo navuga kindi cyo wenda icyo bagendeyeho ariko icyo nifuza cya mbere ni uko njye bazamba ayo masezerano twasinye nabo bakayatugaragariza kuko tukemera ko twasinye ariko icyo nemera cyo nuko nyuma y'ubu ngubu hari ubundi butabera buri hejuru yabo naho uyu muturage mugenzi we yisanze mu baturage baburanye ariko urukiko rutahamagaye mu batsinze cyangwa batsinzwe ngiye kugeza na n'uyu munota ntabwo nigeze numva izina ryanjye ku mpapuro nasinyeho no mu ntegurarubanza ndetse no mu rubanza mu misi ntabwo nageze mpamagarwa ubwo bari kutubwira ko hakiri igihe cyo kubikurikirana reka dutegereze turebe urumva ko ni ikibazo gikomeye hari n'abaturage bisanze batari ku rutonde mu cyemezo cy'urukiko ruvuga ko batatanze amagarama y'urubanza bikababera ihurizo rikomeye twaraburanye twarinze tugera ahangaha tutaratanze amagarama bibaho hari umuntu wageramo hano ataratanze amagarama ariko ukuntu batubwiye ngo badutesheje agaciro nibyo bintu numva nge bitanyuze habe namba uyu mukecuru wabuze ayacira n'ayamira uko bamubariye utwe yatubonye twose ariko ahangayikiye abana yari yarahaye irage ntabwo nari kuvuga ngo hoya cyane cyane ko umucamanza we avuga ati ngewe icyo nkoze nsomye urubanza nk'uko yarutumwe nta kindi ngeni nakona nakongeraho ubu rero sinzi nyuma yaho niba tuzabyakira cyangwa tuzakomeza kuko bizagenda sinkuzi uretse imana yonyine yadutabara gusa siko bose barirayo kwarika uyu yahoze mu nzego z'ibanze ikangondo yahawe ingurane mu mafaranga yari yarageze mu nzu y'ubutegetsi
n'umusaza namubyinira ni ukuri umusaza uravuga nde eh umusaza paul kagame kubera rega buriya yatanze umurongo ku butabera cyane ko yashyizeho politiki yo kurwanya akarengane hari nkamvuga ko n'urukiko rwampaye ubutabera pe si abaturage gusa bibaza ku cyemezo cy'urukiko hariho abansabye yuko rwose dushobora kujurira niba bishoboka kumbi nabemerera kubera ko ntabwo nanjye ndi kubyumva ibyo abacamanza bari gukora muri ruriya rubanza uwo ni umunyamategeko Pierre celestin buhuru umwe mu bunganira barega buhura akibaza impamvu urukiko rutagennye igihembo cy'abavoka kandi bamaze imyaka baburana no muri urwo rwego nanone igihombo kirahari kubera ko niba batagennye abavoka igihembo kandi abo bantu bararishya abavoka urumva igihombo cyabo kirakomeza kwiyongera nabyo rero byatuma nabyo ubwabo bajurira kubera ko itegeko rihari riteganya ibihembo by'abavoka gusa uyu munyamategeko ntabura kugira ibyo ashima kuri uru rwego ikintu cyiza kirimo cya mbere ni uko hari aho bemeye gutanga amafaranga icyo ngicyo ni cyiza tugomba kugishima kubera ko aho ngaho umucamanza yagiye mu buryo bw'itegeko ndetse no mu buryo ubwenda bwa ya masezerano bavugaga ngo bari barakoze ku baturage bamwe bari hagati na hagati kuri iki cyemezo cy'umucamanza bashingiye kuri iryo genagaciro rya bibiri na cumi na karindwi hashize imyaka irindwi ubutaka bwa nyir'ubutara ubu ngubu babusigayeho ariho batwimuye bugeze kuri metero kare ku bihumbi ijana na mirongo itatu nibwo bari kwishyurwa twebwe batubariye ku bihumbi cumi na bibiri hano ahantu biri muri gazeti ya leta nibyo baduhereyeho tumaze imyaka irindwi gusa icyo nshima wenda ni uko bagaragaje ko dutsinze iki cyiciro cy'abaturage nicyo cyari cyaratsimbaraye kijyana umujyi wa kigali mu nkiko ni mu gihe abatari bake bahisemo kujya mu nzu bubakiwe mu karere ka kicukiro mu busanza mu murenge wa kanombe bamwe ku ngufu abandi ku bushake ubutegetsi bwabimuye buvuga ko batuye mu kajagari ariko bo bakavuga ko bugomba kubagenera iby'amategeko ateganya kugeza ubu inyarutarama mu midugudu ya kangondo na kibiraro mu karere ka gasabo bahoze batuye hitwa abanyahe hagiye kuzamurwa inzu zigezweho zigendanye n'igishushanyo mbonera cy'umujyi wa kigali ingingo yo kwimura abaturage ku bw'ibikorwa by'inyungu rusange yakunze guteza impagarara hirya no hino mu rwanda ehe bagira ubusa ijwi ry'amerika i kigali mu burundi abakoresha umuhora ngurukana ubumenyi mu gihugu baridoga ko umuvuduko wawo ari muto cyane ku buryo udatuma barangura neza ibikorwa byabo bagasaba leta gutorera umuti icyo kibazo inkuru ya radiyo ijwi rya amerika yifashishije abakunzi bayo mu burundi tuyisomerwa na thierry vendayishimiye ku butaka bw'uburundi haharurwa amashirahamwe atatu yo gutumatumanako abiri y'abigenga ariyo limitere na ekonete rewo hamwe na rimwe rya leta rizwi ku izina rya onatere mu bikorwa byo kwimenyekanisha ayo mashirahamwe akora haba mu mabarabara ibyitwa road show mu maradiyo mu binyamakuru byandika no mu mbonesha kure ayo mashirahamwe atanga ibipimo bizwi nka mega ku bakoresha telefone ngendanwa bama bashikiriza ko batanga ubushobozi bwa interinete buri ku rugero rwo hejuru 4G ariko bamwe mu banywanyi b'ayo mashirahamwe bikorera utwabo bavuga ko ubwo bushobozi atari bwo bafatiye ku kuntu bagura izo mega zikabapfa kubusa kenshi washyiramo batubwira ngo duguhe kate simu rya katirigi tugashyiramo amamega y'ibihumbi cumi na bitatu ugaca usanga haheze iminsi ibiri bagaca baguha mesaje ngo mwahejeje ngo umutekero wanyu wa interineti ego baravuga ko twagiye muri generasiyo ya kane mbwa iyo generasiyo ya kane tuyibona nk'umuyaga kuko ntacyo imaze urashobora kugura amamega ayo amamega yawe y'ibihumbi icumi ubuho baradugije n'ibihumbi cumi na bitatu ugasanga araheze n'icyo yaguye utaragikora eka n'abamenyesha amakuru na cane cane abakorera mu gihugu hagati bavuga ko bitaborohera kurungika amakuru ku rubuga ngurukanabumenyi canke mu maradiyo akorera mu gisagara ca bujumbura omen duwayo ni umwe muri abo bamenyesha amakuru bakorera ku butaka bw'uburundi cyembere nifuza yuko twaba dukoresha interineti mva nko mu bihugu bibanye ngaha duha- duhana imbibi kuko nimba igihugu coba gifise interineti yaco ikoresha twebwe tukaba dufise amashirahamwe ajejwe kutuzanira iyo interineti kubera ko no munsi bisa gute kugera aho umuntu yiyumvira no kurungika ka ubutumwa bugufi busanzwe bugizwe n'amajambo abiri ariko ugasanga nk'iminota itanu iraheze no- n- n'akantu wagomba kumenyesha umuntu kihuta bikanga ko kamushikira kubera ko interineti iri ku rugero rwo hasi cyane kandi abantu tuba tuyikeneye ngo idufashe muri make interineti ku- muri kino gihe eh, mu Burundi cyo kimwe n'ahandi ku isi nibwo buryo bwari buhari bwari bwaje kugira ngo bushobore gufasha abantu benshi mu mwanya muto igihugu kandi gice gitera imbere ari ubugira kuri uno munsi mu gihe umuhora mukuru wa interineti ugezweho uca ku butaka bw'uburundi bamwe mu bashinga amateka bavuga ko badatahura ingene ubushobozi bwa interineti buri ku rugero ruto umushinga amateka agato gwasa ni umwe muri abo basaba ko leta yoraba aho ibintu bipfira ukuri birateye isoni BBS irahari yitwa ngo yaje guhindura ibintu ngo ibintu bigende neza burya urinze ubura konegisiyo ngaha i Bujumbura ahandi hoho byaba byifashe gute icyo kintu ni ukuri murabe amafaranga ajya muri icyo kigo murabe ko nijya bwirizwa gukora nimba ari abahinga batabishoboye murondera ababizi babishoboye sino ukagura amamega yawe agaheruka atanakimba yawe bigufashije Bamwe mu barundi bakoresha interinete mu mibereho ya misi yose nabo nyene basaba leta gutorera umuti ico kibazo c'ubwo bushobozi buke bwa interinete budafashe kugira ngo bashikire iterambere abategetsi bama bariko baravuga ari mu nama nshingamateka mu mpera z'ukwezi kwa gatatu gusigura ibijanye n'amasezerano yo gufashanya hagati ya leta y'u Burundi ni banki y'isi yose ku bijanye no gutuma tumanako umushikiranganji ajeje ico gisata yatanze ihumure Leokadinda Cayisaba yamenyesheje ko imfashanyo y'Ibanki y'Isi yose ije gutorera umuti ico gisata co gutuma tumanako abandi nabo ariko nta cizere bafitiye ibivugwa n'umushikiranganje Ndacayisaba imfashanyo y'amafaranga Ibanki y'Isi yose imaze gufashisha leta y'u Burundi muri ico gisata co gutuma tumanako ingana n'imiliyoni mirongo cenda na zine z'amadolari y'abanyamerika mubandanya kumviriza radiyo ijwi rya amerika isamiraniye i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ni umwanya w'ikiganiro amerikana kivuga ku byaranze amerika muri kahise no mu bihe tugezemwo mwateguriwe kandi mushikirizwa na thomas kamirindi mwaramutse neza itariki ya mbere y'ukwa gatanu buri mwaka ni umunsi mpuzamahanga w'abakozi n'umurimo bakunze kuwita may day mu cyongereza abantu benshi ntibazi ko inkomoko yawo ifite imizi kure muri leta zunze ubumwe za amerika ikaze mu kiganiro amerikana ku itariki ya mbere y'ukwa gatanu igihumbi magana umunani na mirongo inani na gatandatu amashyirahamwe y'abakozi bo mu nzego zose yo muri leta zunze ubumwe za amerika yatangije imyigaragambyo y'akataraboneka mu gihugu cyose yasabaga ko amasaha y'akazi agabanuka icyo gihe abakozi bakoraga kuva ku masaha icumi kugera kuri cumi n'abiri ku munsi bo bashakaga ko aba umunani hose hose uko bari ibihumbi n'ibihumbi bagendaga basakabaka bati 8 hour ni ukuvuga amasaha umunani biba intero n'inyikirizo nako biba nk'indirimbo yubahiriza igihugu uretse ibyo basabaga no guhembwa imishahara myiza ituma umukozi n'umuryango we babaho ku buryo bubahesha agaciro no kugira aho bakorera habahumuriza habaho ituze amahoro n'umutekano kugeza icyo gihe byari byarananiranye abakoresha ntibashakaga gutakaza ingufu zabo zo kwifatira abakozi kubagenga kubagenzura no kubakoresha icyo bashaka n'uko bashaka mu nyungu zabo gusa abahanga mu by'imibereho y'abantu bemeza ko mu by'ukuri bitari imyigaragambyo gusa ahubwo byari nk'urugamba revolisiyo yo kwigobotora igitugu cy'abakoresha muri rusange abakozi bakoze imyigaragambyo mu gihugu cyose babarirwaga hagati y'ibihumbi magana atatu n'ibihumbi magana atanu icyo gihe bari benshi cyane byagize umwihariko mu mujyi wa chicago muri leta ya illinois iri mu burengerazuba bwo hagati bw'igihugu imyigaragambyo yaho yarimo abakozi bari hagati y'ibihumbi mirongo itatu n'ibihumbi mirongo itanu mu minsi ine iyo myigaragambyo yabaye mu ituze ku itariki ya kane y'ukwa gatanu igihumbi magana umunani na mirongo inani na gatandatu bari bateraniye ku rubuga runini mu gice cy'ubucuruzi bita hey market square umuntu utazwi yabanyuze muri humye ajugunya igisasu mu bapolisi barimo bagerageza gukumira imyigaragambyo cyaraturitse cyica umupolisi umwe gikomeretsa n'abandi muri bo abapolisi nabo bahise barasa mu bakozi byose byahitanye abapolisi barindwi n'abasivili bane abandi benshi barakomeretse abantu umunani baketsweho icyo gitero baje gutabwa muri yombi ubucamanza bwakatiye umwe gufungwa imyaka cumi n'itanu abandi barindwi bahawe igihano cyo kwicwa nyuma yaho guverineri wategekaga leta ya illinois icyo gihe yahinduriye babiri igihano akigira icyo gufungwa burundu bane banyonzwe ku itariki ya cumi n'imwe y'ukwa cumi na kumwe igihumbi magana umunani na mirongo inani na karindwi naho undi umwe yiyahuriye muri gereza mbere y'uko yicwa aho igitero cyabereye i chicago ubu hari urwibutso rwitwa hey market matters monument ni nko kuvuga urwibutso rw'abahowe guharanira uburenganzira bw'abakozi rwa hey market ijwi ry'amerika ishyano rya hey market square ntiryaciye intege abakozi ahubwo ryabahaye izindi ngufu guharanira amasaha umunani biriyongera kurushaho maze itariki ya mbere yo kuwa gatanu iba intangiriro y'imyigaragambyo ya buri mwaka mu kwezi kwa karindwi igihumbi magana umunani na mirongo inani n'icyenda intumwa z'amashyaka ya gisosiyalisita n'abakozi bo mu bihugu makumyabiri byo mu burayi bateraniye muri kongere yabo ya kabiri i Paris mu bufaransa bashakaga gushinga urunana mpuzamahanga rwo guhuza ibikorwa byabo mu rwego rwo guharanira inyungu z'abakozi bato bato uwari perezida w'urugaga rw'amashyirahamwe y'abakozi yo muri leta zunze ubumwe za amerika american federation of labor afl mu magambo ahinnye yaboherereje ibaruwa abasaba ko bafatanya mu bikorwa byo guharanira amasaha umunani y'akazi ku munsi hose kongere yabyakiriye neza itora umwanzuro usaba kunamira no kutazibagirwa na rimwe abapfiriye ku rubuga rwa hey market i chicago washyizeho kandi icyo kongere yise imyigaragambyo mpuzamahanga y'igitangaza ku munsi umwe hose kugira ngo abakozi basabire rimwe ku isi hose amasaha umunani bahisemo itariki ya mbere y'ukwa gatanu igihumbi magana umunani na mirongo cyenda nk'intangiriro bawita umunsi mpuzamahanga w'abakozi international workers day uwo munsi wa mbere wabaye agatangaza ibinyamakuru bikomeye byo muri leta zunze ubumwe za amerika mu bwongereza no mu burayi byakurikiranye imyigaragambyo biyiharira urupapuro rwa mbere imyigaragambyo yabaye kandi muri za cuba peru shiri n'ahandi hatandukanye muri amerika yo hepfo byagejeje kandi abakozi ku nsinzi amasaha umunani y'umunsi w'akazi yaje kwemerwa aba ihame ku isi yose nubwo byafashe imyaka nubwo ku isi yose bawizihiza ku itariki ya mbere y'ukwa gatanu muri leta zunze ubumwe za amerika bo bawizihiza kandi ni umunsi w'ikiruhuko ku rwego rw'igihugu buri wa mbere wa mbere w'ukwezi kwa cyenda buri mwaka gusa iyi izaba iyindi nkuru ukwayo nshuti zacu ikiganiro amerika nacyo uyu munsi nta gihumurije mbashimiye ko mwagiteze amatwi maze rero mugire umunsi mwiza mwari kumwe na thomas kamirindi murakarama ni ngaha dusozereye amakuru twari tubafitiye muri kano kanya kuri mikoro mwari kumwe na fide niyo ngabo tubike bantu